mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abavandimwe muduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza umwaka mushya muhire hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi afatikanije na diane ninahazwe na joe ndabaramukije kandi mugira umwaka mwiza abandi bariko baragenda kugura inyama bariko barinezereza natwe twicaye muri yakeye turaho nyene uko nyene n'abana uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga kuri uyu mwaka utangiye wa bibiri na cumi n'umunani ubasanze mu bukene
izindi ngingo nkuru nkuru amakungu akomeje kwiyamiriza ubwicanyi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
perezida wa korea ruguru kim jong un avuga ko amerika igomba kumva ko porogaramu yayo nikireyeri atari umukino
umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yipfurije isi yose umwaka w'amahoro yongera asabira impunzi n'abimukira
muri irani abantu icumi biciwe mu ijoro ryakeye mu myigaragambyo irwanya guverinoma izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mu makuru avugwa hirya no hino ku isi
twongereye twifurize umwaka mwiza nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika umwungere wa kiliziya katolika papa francisco mu misa yiwe kuri no wa mbere yahamagariye abakirisi bose gusengera no kwitaho kurusha abimukira n'impunzi papa francisco yibukije ko abimukira bava mu bihugu bikenye bahura n'amakuba atagira izina harimo kubura ubuzima igihe baba bariko bashaka kuja kurondera ico rirenza mu bihugu bikize papa francisco yasozera imisa yiwe yipfuriza isi yose umwaka w'amahoro ni mu gihegenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere uko umwaka utasha utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe amahoro
televiziyo ya leta ya irani yavuze ko abantu icumi biciwe mu ijoro ryakeye mu myigaragambyo irwanya guverinoma perezida hassan ruhani yumvikanishije ko ingabo zishinzwe umutekano zizasubiza abakora ibikorwa by'urugomo n'abarenga ku mategeko abantu amagana bigaragambyaga bamaze gutabwa muri yombi kuva mu myigaragambyo yadutse mu cyumweru gishize iyo myigaragambyo iramagana uburyo ubukungu bwifashe mu gihugu n'uburyo ingabo za guverinoma zagize zagiye muri siriya muri iraki muri yemeni nk'uburyo bwo kurwanira ijambo mu karere n'igihugu cya arabiya sawudite televiziyo ya leta yavuze ko bamwe mu bigaragambyaga bafite intwaro bagerageje kwigarurira zimwe muri sitasiyo za polisi n'ibigo bya gisirikare cyakora ingabo zishinzwe umutekano zababereye ibamba ruhani yatangaje ko guverinoma ye itazihanganira abasenya umutungo w'igihugu abazarenga ku mabwiriza rusange n'abazateza imvururu muri sosiyete radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje tujya noneho ku mugabane w'afurika perezida cameroon paul biya yavuze ko azarwanya yivuye inyuma abakoresha iterabwoba bose barwanira gutandukanya igihugu cye cyangwa se ngo bakituremo bashaka kugaba ibitero mu bihugu bituranye na cameroon biya yabivuze mu butumwa yongeye kumvikanishamo ko yiteguye ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ururimi rw'icyongereza mu gihugu cye cyakora igisirikare cye ngo ku ruhande rwacyo kizahangana n'abitandukanije bafite intwaro barwanira ubwigenge bw'intara zivugwamo ururimi rw'icyongereza perezida biya avuga ko biri mu nshingano ze gukora ku buryo ibintu bisubira mu buryo abaturage bakabaho mu mahoro mu gihugu gifite ubumwe niyo mpamvu yatanze amabwiriza ko abantu bose bafashe intwaro bakoze urugomo cyangwa se barushishikarije abandi bagomba kurwanywa bivuye kurwanya mu buryo bukomeye kandi ngo bagashyikirizwa ubutabera biya yavuze ko yasabye guverinoma kujya mu biganiro byubaka n'abavuga icyongereza kugira ngo bashakire hamwe ibisubizo ku byo basabye cyakora yongeyeho ko azarimbura abo bose bafashe intwaro barwanya igihugu yongeye gushimangira ko kizakomeza kuba igihugu kimwe ntawe uzagicamo ibice tukiri ku mugabane wa afurika umunyamabanga mukuru w'ishamwe rihurikiyemo ibihugu bivuga igifaransa oef ariyamiriza ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu umunani muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyagihugu bishwe bari mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika ejo ku munsi w'imana igamije kwiyamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida joseph kabila umunyamabanga mukuru wa oef michael jean mu itangazo yasohoye yahamagariye ubutegetsi bwa kongo kubahiriza uburenganzira bwo kugira imyiyerekano ku ruhande rw'imigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki madame jean yasabye ko imyiyerekano yose bakora yoba mu mahoro tukibutsa ko abagera ku ijana aribo bakomerekeye muri iyo myiyerekano perezida wa korea ruguru kim jong un avuga ko amerika igomba kumva ko porogaramu yayo nikireyeri atari baringa mu ijambo avuga buri mwaka ku bunani kim yaburiye ko afite imbarutso ku meza ye yagize ati ubutaka bwa amerika buri mu bice igisasu cyacu gishobora kugeramo akomeza agira ati leta zunze ubumwe za amerika ntishobora na rimwe kundwanya cyangwa ngo igabe intambara ku gihugu cyanjye umuyobozi wa korea ruguru yavuze ko igihugu cye gishobora guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose cya nikireyeri cyaturuka muri amerika kandi ko gifite uburyo bukomeye bwo kubuza amerika gukina n'umuriro Kim yavuze ko ashaka ko Amerika yumva ko atari umukino yumvikanishije ko atazatera uretse gusa igihe umutekano w'igihugu cye waba uhungabanyijwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ahandi mushobora gukurikirana ibiganiro byacu mucaca nke kudushikira mukoresha adrese yacu ya email ariyo radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu voa no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
inshuti z'ijwi rya amerika abo twabanye muri uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi twongere tubifurize umwaka mwiza wa bibiri na cumi n'umunani kuri uyu mwaka mushya rero wa bibiri na cumi n'umunani ijwi rya amerika ryashatse kumenya ingamba nshya kuri bamwe mu batuye umujyi wa kigali mugenzi wacu eric bagira ubusa yaganiriye n'abafite imibereho iciriritse bamubwira uko barangije umwaka wa bibiri na cumi na karindwi n'uko batangiye uyu wa cumi n'umunani twe twawutangiriye imbere y'imana twaraye mu rusengero bibiri na cumi na karindwi irangiye ite ku ruhande rwawe baba we imana ihabwa icyubahiro ku bwayo kuko twahuye n'ibikomeye cyane twararwaye twararwaje twarakennye simbizi uko nabikubwira ariko muri byose ntabwo twapfuye nanone niyo mpamvu dushimye imana ingamba nshya za bibiri na cumi n'umunani ni uko tugiye gukora kurusha uko twakoze bibiri na cumi na karindwi kuko na bibiri na cumi na karindwi si uko tutakoze twarakoze ariko tugahura n'ibikomeye twakora tugasanga twahombye tugacya tugasanga ntabwo ari byiza ariko ubwo noneho hamwe no kubisaba imana n'ubundi twari twayisabye ariko ibyo twifuje ntabwo ariko byagenze neza ubwo rero dufite izindi ngamba kuko tugiye guhindura izo ngamba nyine tukareba aho bitagenze neza tugahindura kugira ngo turebe icyo tutabonye umwaka ushize ko twakibona muri uyu mwaka umwaka utangiye nabi dore inzara yisha abantu nta muntu uri kubona n'icyo kurya umwaka umeze nabi cyane
i kigali ni kigali umwaka umeze nabi nta ngamba se wenda ku buryo wavuga uti bibiri na cumi na karindwi yagenze gutya bibiri na cumi n'umunani ndifuza ko yagenda gutya bibiri na cumi n'umunani umuntu yifuza ko byabaye muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi byahinduka nk'ibyabaye ku giti cyawe wavuga ngo byatumye udatera imbere n'ibihe harimo kuba nta mikorere ikiriho icyo umuntu agerageje gukora cyose leta iwapinga nta kintu umuntu ari kubasha gukora ntago ibintu byagenze neza muri uyu mwaka washize cyane ko reba abazunguzayi barabaciye abakomvayeri barabaca abakarani ntaki mbega nta mikorere ikiriho niyo mpamvu rero saa y'i turi kuvugana kuri ino tariki ya mbere ya bibiri na cumi n'umunani inzara iriho twese ireba abantu babyukiye abaje gushaka akazi nta n'umwe uragera n'akazi na kamwe yakora tuvuge ko ibintu bigenze neza urifuza kugera muri bibiri na cumi n'umunani
ndifuza kugera ku bintu byinshi ku byo abandi bagezeho nanjye nka umugabo nk'abandi nkaba nabona umurimo mbasha gukora watuma mbona bya birayi narenze kuvuga ngo wenda najya gusaba kandi no gusaba ntibikemewe n'ibihe ariko mufite icyizere byibura ko hari igishobora kuba icyizere cyahari kuko imana ikitutije ubuzima ko bucya bucyana ayandi icyifuzo cyanjye ngize ubuzima bwiza burema nta burwayi ngize bumbangamiye cyangwa se mu buzima busanzwe nta izindi ngorane zindi ni ukuvuga ngo aho ngeze ni ugukomeza Mm? nta gusubira inyuma ku buryo ubwa- iyo urwana usubira inyuma urugamba ntabwo runesha kuba mwamanziriwe bimeze bite Ah, benze no kumanyirwa wa mugabo bwakeye bwakeye yego umwaka mushya muhire aha njye ni mubi
gute ubukene n'inzara byose birafa birahari sibyo ko twashimira imana ko turi bazima gusa Yakoze ubukene i kigali gu- byumvikana bite ubukene akazi karabura noneho n'akazi noneho kubera ko turi abakarane benshi n'akazi ngo tubone tubona ni ka kandi ka ntice ntice ntugapfe ntugakire nizo uzabukorera agahumbi agomba kwikigira imyaka y'ubu ngubu yahaza umuntu ni magana atanu magana atanu kandi ukeneye kunywa isigara ukeneye n'ako gacupa yewe n'izandura wa mugabo we nacyo kugira ngo uzakibone icyo gihumbi se nidange wa mugabo we icyo nakwita ingamba nshya muri bibiri na cumi n'umunani zo ni zite ubu ngubu icyo twakora ni uko twashaka nk'abantu uko turabasora nk'icumi tukaba duterateranya wenda wenda tukaba duhera umuntu wenda ntuduhumbi senkani nuko nabwo ni uku kuyageraho senkani ugira ikintu wakora nabwo bakabikwambura nk'ubu ngubu nta muzungu uzayo ukibona umukumva yere baramwirukanye eh? ubwo se mbese ah, ah, ni bibi ni bibi nta kazi dufite ngamba ni uko umwaka ushize nta kintu dusigiye tugomba kwisubiraho tukareba ko hari uko byagenda gute
umuntu aba agiye ahura n'utubazo dutandukanye ntidukemuke urumva ko rero nta kigenda rero dutegereje yuko hari ikizavamo mufite icyizere yewe ntacyo ntacyo rwose uretse ko wavanga ibyiza biri imbere reka turebe turebe natwe uko bizagenda ingamba buri gihe burya umuntu aba ayifite burya utanyuma afite ingamba ati ndashaka kugera kuri iki bashyiramo imbaraga hari ubwo bikunda cyane bikunde nk'aya ingamba nani hari n'umwaka ntabwo zakunze ni zihe uyu mwaka nubaha ko ushaka gukora nkabona habona aho kuba kuko ndakodesha wenda n'ubu ndabisaba imana ko yabifashamo demeri dizibiti niyo ntumbero ufite ingamba nshya nyine nkanjye ku giti cyanjye numvaga wenda nkatwa wenda nko mu gihe tutarabona amasoko wenda niyo badushakira nk'ahantu wenda twaba turi niyo yaba ari nk'inzu imwe rega bak- bakaba bayidushyizemo wenda mu gihe ayo masoko ataraboneka tukaba tuyirimo umuntu yacuruza agatera imbere akagira nk- n'icyo yigeza ariko ubu mu gihe tugikorera mu muhanda nta nta gutera imbere umuntu yateganya bari bamwe mu banyakigali babeshejeho n'imirimo mito mito kuri mikoro ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa bamubwira uko basozereye umwaka wa bibiri na cumi n'indwi n'ingene bariko batangura wa bibiri na cumi n'umunani mu burundi naho umwaka mushasha wa bibiri na cumi n'umunani wakiranywe ugweze ugweze mu gisagara ca bujumbura bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika bawuhimbarije mu mihana yabo abandi nabo mu bunywero no mu mashengero mugenzi wacu i bujumbura fidelite yishatse yazungurutse aho hose aratubwira uko yabisanze mu gisagara ca bujumbura umwaka mushasha utangura guhimbazwa mu bucagucagu muri rino joro ryakeye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara bashimye kutagoheka urugohe mu ntumbero yo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bongera bitegurira kwakira uwa bibiri na cumi n'umunani umwaka ibintu biraryoshe cyane turanezerewe kuko tuwurangije impore tuwizeye ibindi byinshi byiza muri 2018 urumva rero turanezerewe cyane ko tuwurangije mu miryango turi impore dushima imana haleluya
twebwe two turangiza neza cyane abajya barajya abanywa bakanywa abaryama bakaryama numva ni sawa kabisa abasenga bagasenga uri muhe uri muri mubahe jenda zijya zose
uko kuryoherwa muri rino joro hariho abo byagira ingaruka mbi hagati mu gisagara ca bujumbura ku ibarabara ryitiriwe kaminuza hariho uwahatswe kuhasiga ubuzima kubera akaboregwe abo bamutoye mu muferege aho yari yaguye kubera kudondabagirana bamwe barahazana bati yapfuye abandi nabo bati arakomeye uwo muntu yahavuye avuga iyo yajya ava maze abo bamutoye bashobora baramuherekeza zitandatu z'igihugu zirageze ako karere mu gisagara cya bujumbura kavugije mu mashengero no mu tubare hatibagiwe mu butambiro abakenyezi tubasanze mu butambiro bwitwa 565 buri muri zone ya bwiza abantu bararyohewe baranezerewe nawe urimo najyo ndimo cyane nezerewe rwose kuba nashyitse ku wundi mwaka n'amahoro twanezerewe twashitse amahoro mm, twanezerewe umwaka mushasha
hagati aho hari n'abandi bashimye guhimbariza umwaka mushasha mu bibanza byabereyemwo amasengesho aha twagendeye urushengero rw'abakorotsi rwitwa life center ruri muri zone ya nyakabiga ahahuriye isinzi ry'abantu bava mu bihugu bitandukanye ya bujumbura twagendeye kandi n'ikibanza cyitwa foyer de charite cyahuriyemwo abo mu idini rya gatolika naho nyene hahuriye abantu bava mu mihinga itandukanye baba abaporozi canke abakatolika bahimbarije umwaka mushasha mu mashengero bose hamwe imvugo zirasa twe twaje gushima imana kubyiza yo yaratugiriye ku myaka tumaze tukiri bazima urabona ibihe twaciyemo si byiza umuntu akiri muzima bivuga yuko yoza gushima imana hama tugatangura n'undi mwaka tumerewe neza niho nawe si ikintu cyatuzanye aha iri joro ryose kurimara two turashima imana ni kubera nk'umuntu imyaka aba amaze cyangwa ibihe aba yaraciyemo baje gushima imana avuga ati ndagushimiye imana warandinze muri bibi byinshi bitandukanye muri byiza na bibi ntacyo nakuburanye mu mihingo itandukanye yo mu gisagara cya bujumbura abapolisi bariko barakizura mbere mu mazone ya bwiza nyakabiga twahahuriye na bya biduga by'ingwano biherekejwe n'imiduga irenga itatu yuzuye abapolisi hagati aho n'abanyagihugu ubwabo bicungira umutekano nko mu butambiro canke mu mashengero naho nyine hariho abantu basaka abinjiye ko atabigwanisho bafise kandi aho hose nk'ahahuriye abantu benshi mu mashengero uhasanga abapolisi hirya no hino bariko barabacungera i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite ishatse kuri iyi nkuru tugejejeho tunyarukire noneho dusubire mu rwanda tujye mu karere ka bugesera abanyabugesera mwese mwese tubifurije umwaka mushya muhire aho abaturage rero bo mu murenge wa ntarama uko baratubwira ko bishimiye kwizihiza kwinjira muri uyu mwaka mushyashya wa bibiri na cumi n'umunani mugenzi wacu asumuta kaboyi yabasuye baraganira tuyiteguye neza umutekano ni wose nta n'abasinzi babayeho bamwe barwana ni ukuri hano intarama ni umutekano iyo ubonye ifaranga ugura nk'ibyo birayi ibijumbi biki byose ariko rero none se nk'uku kwezi gushize ko nta na kimwe umuntu yari afite ibishyimbo kubihaha ibijumba kubihaha ibyo birayi byo reka byaryaga umuntu ukomeye
muri rusange rero uburyo nayipanze cya mbere ni uko numva nshima imana ko nabaye umuzima nicyo cya mbere naho ubundi mu bijyanye n'ubuzima bwose nta kibazo mfite ubu ngubu rwose umuntu yiyakira muri rusange uko bimeze turi kwitegura gutangira umwaka mushya tugira aho twageze n'aho twavuye tugashaka kugira ngo twere ko twatera imbere nyine urimo gutera imbere gutura uyigereranije n'izindi bonane zatambutse urabona iyi ngiyi imeze iyi ngiyi ukuntu nyibona ndabona hari ikintu cyahindutse hari ukuntu nabagaho nta cyo kurya nta kwambara nta ki ariko ubu ngubu ndabona imana ishobora kumbashisha aho ngeze mbese najya mbona icyo kurya n'icyo kunywa abana nkabona barambaye nta kibazo naho byagenze bite kugira ngo ibyo bintu bigereho najye mfasha mfata ukuntu nkafata utufaranga dukeya nkagenda ngacuruza namara gucuruza icyo nungutse nkambika ba bana nanjye nkabona icyo kurya ubu mwebwe iyi bonane muyinjemo neza nta kibazo dufite ubu tugiye gushima imana kuko yadukuye ahantu habi twarabapfaga si none turafite ibyo kurya n'ibyo kunywa hari ikibazo si ubu dufite koko turashima imana ngo mwejeje n'ibishyimbo ibishyimbo bireze nta kibazo rwose nubwo abantu barira ntabwo umuntu azabura ibishyimbo byo kurya uwaje iwawe uyu munsi bigenda bite mwana we yaba wari uje kano kanya ahubwo nta kibazo dufite rwose turagerageza tugakora tukagura ibyo kurya gihagije ku bana ntawe ntawe uzabwirirwa ngo mama nawe uri mama cyangwa umukobwa umukobwa se we wowe urapanga gute se bonani nshima nta kibazo nawe ibyo kurya n'ibyo kunywa ndabona wanambaye neza eh ibyo kurya ubu ntabwo nambaye ahubwo ejo nzaba nasabye noneho ejo ejo nzaba nasabye ko umuntu avuga ati dore umwana atangiye umwaka mushya neza urabifite warabiguze yewe bigura gusa no kudodesha umva. agomba kwambara kumva ko yambaye agatangira umwaka mushya yumva akanezerewe sinadodesheje kubera ko urabona ko nimba tuvuze ngo tugiye gutangira umwaka ushobora kuba uyu warangiye intego wigejeje itarabaye ariko ukavuga ngo noneho reka nanjye nteganye inone- uno mwaka uri imbere uje wa bibiri cumi n'umunani nanjye ndebe ko uyu niwo mwiza ndawushimamo imana uyu niwo mwiza kuko mbere nakoreraga amafaranga no kurya sindwe tugaku- tugapagasa kandi ukaburara wakoze ariko ubu ndahinga utushyimbo twanjye ubu ndumva ni neza amasaka makeya buriya sinzeza nki- imifuka itatu cyangwa ine nzaba nyifite kandi ngwite mfite imigenda yanjye ni mirongo itatu n'itanu harimo ibijumba mfite amateke mfite ibiki ndashima imana rwose nta kibazo afite ya rwose tuwushoshe neza twashima imana n'ubundi buriho turi kujya ku- nyine kushima imana umuntu rwose yagejeje- yaragerageje rwose tuze aho tuvuye ko imbere hazaza tuzasumburaho tuyiteguye neza kubera umwaka uba urangiye neza umuntu ari muzima nta kibazo ufite dufite umutekano ntabwo ari kimwe nk'uko ubushijiye mu kwa kangahe twari twarumbije ariko ubu ngubu umuntu azapfa gutoragura nkanjye ndi umukirisitu mbanza kujya gusenga ubu tuvugana maze nk'amasaha abiri ntangiye akazi ariko ndabona mu muhanda abakiriya ni benshi pe kandi dufite umutekano wuzuye turakora kugeza aho tunanirwa baragenda batarame tunabacyure saa sita kuko igitaramo kiraza kurangira saa sita ngewe mu buzima bwanjye simpinga pe kubera wenda ubumuga nifitiye ariko mu buzima bwanjye uyu mwaka uranshimishije cyane nabonyemo inkunga zitandukanye nta mwana ngira nta mugabo ngira ariko kube- kubera imana mbayeho ndishimye cyane kandi ariko nanone umuntu burya agira umunsi mukuru akunda cyane noheli turayizihiza ariko bona ni burya cya mbere iyo ushoje umwaka ukaba utangiye undi ni ikindi kintu gishyashya kiba uba wungutseho kuko no mu myaka ufite uba wongeyeho undi ntabwo bona nibaye mushonje iyi myaka rwose ugereranyije no mu myaka yashize ukuntu inaha izuba ryacanaga ntihagire n'ugera mu murima ariko ubu rwose urahabona ko nta kibazo rwose barasarura biteguye no guhita batera amasaka aho basaruye ubona yuko nta kibazo gihari iyo ugeze no ku isoko ku dusoko dutoya turemera hano hino mu ku dusantere usanga ibiryo birahari abaturage barahaha nta kibazo ayo ayo ufite yose urahaha ese nk'ijana nk'ijana abantu bagibone ku mufungo w'ibijumba w'ijana uyegeranyije ari magana atanu icyo gihe urugo ntirushobora kuburara ipora nini bibonetse cyane birahari imboga zirahari noneho n'ibishyimbo bibonetsemo ibigori nabyo bireze birimo biragenda biza urumva ko muri rusange nta nzara cyane wenda iyo myaka wowe utabashije kuyesa nk'abandi bibiri na cumi na karindwi irabaryoheye nta kibazo ifite rwose ntacyo kandi hagati aho
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje duce tubandaniriza amakuru yacu tubafitiye mu ikambi ya rusenda ari mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo aho impunzi zo ngaho muri iyo kambi zitangaza ko zishimiye umwaka musha wa bibiri na cumi n'umunani nubwo hari impunzi uno munsi wasanze ziri mu bukene budasanzwe umenyesha amakuru wacu muri kongo vedaste ngabo aratubandaniriza ino nkuru turashima n'ukuri kuko umwaka tuwushyitse ko turi amahoro tukaba bumve ko abandi baramutse neza mu bindi bihugu byose aha mu nkambi turakomeye n'ukuri kandi turawushimagiza mu gihe isi yose iri kwizihiza umunsi mukuru w'ubunane impunzi z'abarundi ziri mu nkambi yo mu rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa uvira nazo zishimiye gutangira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho impunzi zagiye zihuriza hamwe ubushobozi buke bwazo zigateranya amafaranga yo kugura inka n'ihene zabazwe harimo inyama nyinshi
eh, kugira tugaburire abantu bonane abantu bagerageje uburyo bwose bushoboka bariyoroganiza bariyegeranya baratanga swate nimba ari ibihumbi birindwi n'amajana atanu canke ibihumbi icumi hari n'abatanze ibihumbi cumi na bitanu umwe wese bivana n'ubushobozi bwiwe turarondera inka turagira nte turagura inka kugira abantu basangire dusangire umwaka mushasha twese turi abantu mirongo ine twayiguze ibihumbi amajana atandatu yego muri iyi nkambi kuba hari impunzi zariye umunsi mukuru w'ubunane ziguriye amatungo zavanye mu mirimo zikora hari izindi mpunzi zihamya yuko ubunane bwazisanze mu bukene ntangere aha twavuga nk'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu rusenda zitegereje kujanwa mu nkambi ishashi iheruka gutahwa imurongwe abandi bo mu maviraje bambaye neza bambaye ikirato babaguriye ikirato abana barisanzura bo mu maviraje natwe turacyari muri yakeyi abana bacu nta bwisanzure bafise ngo ba- bagende nk'abo muri- mu mavilaje turi aho tuguma twituniye hamwe n'abana nyine nk'uku kuntu mbona two- twobyifata ariko abandi bariko baragenda kugura inyama bariko barinezereza natwe twicaye muri yakeye turi aho nyine uko nyine n'abana mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'impunzi ubuyobozi bw'inkambi na komite y'abayangayanga bo muri iyi nkambi nta tungo bemereraga ko ribagirwa mu mavilaje ritasuzumwe n'umuganga w'amatungo twarakoze inama n'abarongozi ba ba cnr mbega na komite direkiteri n'ubu- n'uburongozi dusangiye kugira ngo turabe ko nta bantu bajya ibintu bidapimye kubera sante kugira ubuzima bw'abana b'abantu bumererwe neza duca dufata umwanzuro rero ko amasoko ategereza kuba atatu urusenda na rurinda tugashyira hamwe gatunguru ya mbere na gatunguru ya kabiri igice kimwe tubashyira hamwe gatunguru ya kabiri n'iya gatatu ikindi gice tubashyira hamwe kugira ngo bose bakoranire hamwe ibitungwa byose bitereza kuba bipimwa n'abaveterineri kandi bibe bya n'impapuro zaragwe ntagire iby'ubusuma bishobora kuba byabamo ejo ngo tuzasubiranemo cyangwa tuze kubaza ibyo tutazi iyi ngingo ariko ikaba itakiriwe neza na zimwe mu mpunzi zari zifite kubagira ihene mu ngo zazo kuri uyu munsi mukuru kw'abantu badukuriye aho umuntu ashobora kugira ni kuronka agatungwa nk'umwaka ugashaka bashaka gusangira hamwe n'umuryango bamara kukabaga muhiri wawe nk'uko tubimenyereye mu burundi bagaca bava- bagaca bagufata bwa busuma ngo kubera veterineri atariho yari ari atatu n'umunsi ama- a- a- ariho yari ari ibyo yoyibaga bagaca babikwikoreza bwa busuma ngo wayibye kuba mu nkambi yo mu rusenda habagirwa amatungo menshi haba mu gihe cy'iminsi mikuru ndetse n'indi minsi ubuyobozi bushinzwe amatungo muri segiteri ya tanganyika bwasabye impunzi z'abarundi zikora umurimo wo kubagira inka mu nkambi ko zatangira kuzajya zisorera leta uko habazwa inka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani vedasenga bwoko bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu biri hafi guhumuza tubibutsa ariko inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
umwungere wa eklezia Katolika- katolika papa francisco mu misa yiwe kuri uno wa mbere yahamagariye abakirisitu bose gusengera no kwitaho kurusha abimukira n'impunzi papa francisco yibukije ko abimukira bava mu bihugu bikenye bahura n'amakuba atari make yanongeye kandi yifuriza isi yose umwaka w'amahoro televiziyo ya leta ya irani yavuze ko abantu icumi bishwe mu ijoro ryakeye baguye mu myigaragambyo irwanya guverinoma perezida hassan ruhani yumvikanishije ko ingabo zishinzwe umutekano zizasubiza abakora ibikorwa by'urugomo n'abarenga ku mategeko perezida wa cameroon paul biya yavuze ko hazarwanya yivuye inyuma abakoresha iterabwoba bose barwanira gutandukanya igihugu cye cyangwa se bakihishemo kugira ngo bagabe ibitero mu bihugu baturanye mu gihe bihugu bituranye na cameroon biya yabivuze mu butumwa yongeye kumvikanishamo ko yiteguye ibiganiro n'abavuga ururimi rw'icyongereza bari mu gihugu cye umunyamabanga mukuru w'ishamwe rihurikiyemo ibihugu bivuga igifaransa oef ariyamiriza ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu umunani muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri uno wa mungu abanyagihugu bishwe bari mu myiyerekano yatunganijwe na ekre- n'abakatolika igamije kwiyamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida joseph kabila abagera ku ijana nibo bakomerekeye muri iyo myiyerekano perezida wa korea ya ruguru kim jong un avuga ko amerika igomba kumva ko porogaramu yayo nikireyeri atari baringa mu ijambo avuga buri mwaka ku bunani kim yaburiye ko afite imbarutso ku meza ye yagize ati ubutaka bwa amerika buri mu bice igisasu cyacu gishobora kugeramo agakomeza agira ati leta zunze ubumwe za amerika ntizishobora na rimwe kundwanya cyangwa ngo zigabe intambara ku gihugu cyanjye nshuti mwese rero mwakurikiye radiyo ijwi rya amerika tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi no kuba mwahisemo kumva radiyo yanyu tukaba kandi twongeye no kubifuriza gukomeza kugira umwaka mwiza wa bibiri na cumi n'umunani uzababere uw'amata n'ubuki muzawuronkeremo ibyiza byose tukaba tuboneyeho gushimira kandi enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi nabo tubifuriza umwaka mushya muhire amakuru rero y'uyu munsi mwagejweho na eugenia mukankusi akaba yari yafatikanije na diane ninahazwe na jewe nongeye gusubira kwifuriza abakunzi b'ijwi ry'amerika umwaka mushasha mwiza uzabereye umwaka w'amata n'ubuki